muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza radiyo ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi no kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu murisanga muri kumwe na tomasi kamirine
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze rero mu kiganiro cyanyu murisanga mu cyumweru gishize iniyame umurwa mukuru w'igihugu cya niger mu burengerazuba bwa afurika habereye inama mpuzamahanga ku iyubahirizwa ry'itegeko nshinga gushimangira demokarasi no guhererekanya ubutegetsi mu ituze n'amahoro birimo rero kubahiriza manda ku butegetsi iyi nama yakoreshejwe n'ikigo kidaharanira inyungu cyo muri leta zunze ubumwe za amerika cyitwa ndi national democratic institute giharanira demokarasi gifatanyije n'ikigo fondation kofi annan cyitiriwe umunyafurika wa kabiri wabaye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye giharanira guteza imbere ibiganiro mu makimbirane ikigo osiwa giharanira imiyoborere myiza muri afurika y'uburengerazuba n'ikigo africa forum muri iriya nama harimo abahoze ari abakuru b'ibihugu sosiyete sivile n'abanyamakuru umwe mu bari bahagarariye sosiyete sivile ni umurundi metre bigirimana janvier umunyamategeko akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu metre bigirimana akuriye kandi ishami ry'uburundi mu rugaga mpuzamahanga rwitwa tourno la page rufite umugambi wo guharanira guhererekanya ubutegetsi muri afurika binyuze muri demokarasi niwe mutumirwa rero niwe muganira uyu munsi metere bigirimana uraho neza urakomeye
ndabaramukije ka mirindi thomas ndaramukije abari kubarumviriza ijwi rya amerika ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye kugira ngo utwungure inama kuri ibi bibazo byo kubahiriza manda ni ukuvuga ibitigiri ku butegetsi mu bihugu byacu byo muri afurika muri iyi nama mwari kumwe n'abakuru b'ibihugu bacyuye igihe abahoze ari abakuru b'ibihugu ni bande mwari muri kumwe bategetse
murakoze murakoze thomas kamirindi muri iyi nama yabereye muri niger ikaba yuguruwe n'umukuru w'igihugu cya niger ari we yari yanahagarariye ibikorwa by'iyo nama ku buryo we niwe yabisozereye biciriye ku ntumwa za leta ya niger hari abakuru b'ibihugu n'akabahoze barongoye ibihugu bitandukanye byo muri afurika aha twavuga nk'uwahoze arongoye igihugu cya liberiya ariwo bita amosi soya hariho uwahoze urongoye igihugu cya nigeria yitwa gudura jonathan hariho uwahoze arongoye igihugu cya bene yitwa niseforo soguru hariho umupfasoni yahoze arongoye igihugu cya afurika y'epfo ariwe catherine samba panza eka mbere hariho n'uwahoze arongoye igihugu cya niger mahamane usumane abo nibo bakuru bahoze ari abakuru b'ibihugu bari bashoboye kwitaba iyo nama hakaba hariho n'abandi kumvo z'amagara kumbure bashoboye gushyikiza ibyiyumviro biciye ku buhinga bwa none abo ni nka bande se bo babikoresheje ubuhinga bwa none
aho novuga nk'umupfasoni yahoze arongoye igihugu cya liberiya Eh, hariho eh, n'uwundi mu perezida ndaje kwibuka izina ryiwe Mhm.
Eh, hari abahoze ari abakuru b'ibihugu babiri ba- bashoboye gutanga interano zabo biciye ku buhinga bwa videwo teleconference Eh, abandi eh, nabo nadondaguye bari bashoboye kuyishikira eh, ubwabo
niko se metere hari umuntu witwa segaju zaza watwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati ubutegetsi buraryoha bukongera bukaboreza bisigura ko bigoye kubisa abandi ati nko mu burundi hoho bivu- bivugira ko bazobuva ko gushika yesu wa nazareti agarutse ibi ni byo
Eh, icuko ubutegetsi buryoha kandi abantu bibigora kuburekura eh, nibaza ko ari naco eh, nyamukuru cari catumye ino nama iba eh, kuko eh, iri shirahamwe NDI mu gutegekanya ino nama eh, ni uko ryari ryabonye eh, yuko muri afurika hari ibibazo bijanye na demokarasi cyane cyane kubahiriza eh, ibiringo vy'umukuru w'igihugu Eh, ibyo rero muri afurika biramaze kwibonekeza ko ari ingorane ikomeye n'ubwo eh, uko imyaka ihera tugenda dutera imbere Eh, aho dusanga hariho abaperezida usanga iyo hageze y'uko bava ku butegetsi bahindura amabwirizwa shingiro cyangwa ugasanga bakora ibishoboka byose kugira ngo eh, no muri ayo mabwirizwa shingiro ibintu byose byotuma ubutegetsi batabuguma ko ugasanga barabikuyemwo Eh, ku buryo bishika ugasanga hariho n'ibihugu ibyo byo gu- eh, by'uko umukuru w'igihugu agira amamanda agira ibiringo eh, biharuye usanga mu mabwirizwa shingiro baramaze kubikuramo bitabaho ibyo rero be ni- nibyo iyo umuntu ari ku butegetsi kenshi aho bimuborera Eh, ku by'uburundi ho rwarazi ko byateye ingorane eh, kandi si no mu burundi gusa ahantu hari abantu baguma ku butegetsi cyane cyane iyo bariko bakora nabi eh, bizana ingaruka nyinshi ku buzima bw'igihugu eh, bituma abantu badashobora gukora uburenganzira bwabo na cyane cyane uburenganzira bwo ku- eh, bwo kujejwa amabanga mu gihugu eh, kuko ico abatwara ibihugu kenshi bibagira eh, baribagira yuko eh, kuba ari abarongozi kuba aba- eh, abanyagihugu babizeye bakabashyira mu bibanza kanaka eh, baribagira yuko baba ari ntumwa iyo umuntu yagutumye rero agira igihe umubwira uti ibyo wantumye nabiranguye agaheza akaraba yuko eh, mu gihe eh, wabikoze neza kumbura agasubira akakongera mugabo iyo utamuhaye ayo mahirwe yo gusubira eh, yo gutora wowe ushaka ngo atume uwundi uba ukoreye nawe umunyagihugu ni byo twita suverenite uba wamaze kubitwara eh, uba wamaze kwaka umunyagihugu ubwo burenganzira bw'uko eh, mu kiringo kanaka aza arahindura uwo atuma eh, kuko mu gihugu dufate nimba hari miliyoni mirongo ibiri eh, z'abanyagihugu umukuru w'igihugu aba ari umuntu umwe yavuye muri izo miliyoni mirongo ibiri ni ukuvuga haba hari izindi miliyoni mirongo ibiri canke ziri munsi y'aho gatoya kubera ivy'imyaka canke ibindi biba bisabwa n'amategeko kugira ngo umuntu ashobore kuba umukuru w'igihugu mugabo hariho miliyoni ziba zitari nke ziba zifise ubwo burenganzira bwo gutwara igihugu ico rero nico abantu baza baribagira ariko iciza co muri ino nama ari naco nyamukuru nibaza cagaragaye eh, ni ibintu bibiri novuga ahanini aho eh, twashoboye kuronka umukuru w'igihugu eh, ariko araheze ikiringo ciwe ca kabiri ni kuvuga umukuru w'igihugu ca niger eh, Is- isufu mahamadu aho wenyene eh, yavuze ati jewe nsigaje eh, umwaka n'igice ngo mpeze ibiringo bibiri eh, amategeko anyemerera ati maze kubivuga kenshi n'ubu ndabisubiyemwo ibiringo bibiri vyanje bigahera abanyanigeri baba baritegura Eh, sinzi uwo kwima amahirwe y'uko abanyanije bashobora gutora mu mutekano ubarongoye kubera jewe biri ngo bibiri bantoreye nzoba ndabibihejeje ryabaye Mhm.
irya mbere twumva eh, umukuru w'igihugu muri afurika avugira hejuru ivyo bintu ikindi kigira kabiri mu Mhm.
bakuru b'ibihugu eh, mu- mu bahoze ari abakuru b'ibihugu bari muri iyo nama yego Eh, baratanze ubu- ubuhamya bukomeye eh, bw'ingene bahijije ibiringo byabo Eh, cyane cyane benshi muri bo n'abantu usanga eh, kumbure baratsinzwe mu matora ugasanga baremeye eh, ibivuye mu matora abandi ugasanga bahijije ibiringo byabo Mhm.
eh, ntibafashwe n'ingwara yo kugomba guhindura amategeko nabyo bikaba ari ibintu byiza ni ibintu twashimye ni ibintu bitanga ikigwa Eh, tukibaza yuko n'abandi baperezida uno munsi eh, na caca nabo usanga eh, ibiringo byabo bigiye kurangira tukibaza yuko bazokora ibishoboka byose kugira ngo ntibahindure amabwirizwa shingiro Eh, kuko biramaze kuboneka yuko iyo umuntu yamaze kuramba cyane ku butegetsi hari igihe usanga atari ko azana ibintu bifasha abanyagihugu cyane cyane yuko haba hariho abantu benshi yatse uburenganzira bwo gushobora eh, gukora iby'amateka barekurira mu gushobora gutora abo bifuza kuba abarongora canke eh, mu gushobora kwitoza mu gihe arabakwije amategeko muri abo ngabo batsinzwe bakabyemera twavuga nka goodluck jonathan wo muri nigeria
yego cyane eh, ni ni umuntu yabaye akarorero cyane kuko si kenshi tumaze kubona abaperezida bariko baratwara bo muri afurika batsindwa bahama bakava ku butegetsi wewe yaritoje yarafise uburenganzira bwo kwitoza aratsindwa atsindwa aravuga ati ndemeye yuko na- narushijwe acirahiza arabisa uwaciye havuye amusubira nk'iyo ni akarorero keza eh, tukibaza yuko eh, mu minsi iza bizohava bigafatira n'abandi iyo bishitse bagatsindwa murazi yuko bagomba guca bashiramwo eh, inguvu tugomba kuzana kuguma ku butegetsi eh, ntitwavuga yuko abaperezida bamwe bamwe twabonye haciye haduka induru ari ukubera bari batsinzwe eh, ko nta wuba bizi neza ariko twabonye ko induru nk'izo zabonetse mu bihugu bitandukanye eh, novuga nko muri gabo gambia kenya n'ahandi ariko Mhm.
mure mu nyuma havuye haza- haraza agahengwe Mm. Maître Janvier Bigirimana niwe turi kuganira ku kibazo cyo kubahiriza itegeko nshinga ibwirizwa shingiro by'umwihariko ku byo ayo mategeko aba ateganya ku birebana n'ibiringo manda ku butegetsi kuri telefone turi kumwe na manirakiza semana na egide semana na egide mube mwihanganye noneho duhe ijambo manirakiza manirakiza we manirakiza
yego urakomeye yego ndakomeye ndakomeye uherereye he se manirakiza
yewe ndi i bujumbura nitwa benimani irakiza ndi bujumbura ndi mu gisagara cya bujumbura ye nuko Mm.
igitekerezo cyangwa se ikibazo
yego ni eh, nako cyari igitekerezo Mhm, Eh, kuri ibi bijyanye n'uko eh, abategetsi bibagora kuva ku butegetsi iyo bamaze kubushikako ariko se manirakiza birabagora cyangwa niko baba babishaka
Eh, urumva baba Eh.
babishaka ariko kandi na- n- n- novuga ntibirabagora kuko kenshi bamwe usanga baba batwaye nabi Mhm, ugasanga u- hageze aho bava ku butegetsi birabagoye ko bashobora kurekura kuko baba babona ibyo baba barakoze eh, atari byiza bakagira bati kumbure ama- ama- amategeko arashobora kudukurikirana bivanye n'ukuntu baba batwaye nabi mm, rero je ngira nti eh, aha muri afurika eh, abategetsi batwara aha muri afurika bakwiye guhindura in- ingendo bakiga ukuntu botwara neza kuko ugiye kuraba ni ibintu bi- biteye isoni eh, aho ababwiriza gutanga eh, akarorero keza kugwaruka ruba ru- ruriho ubu ruriko ruraruka ugasanga nibo ahubwo bariko baratanga akarorero kabi ugasanga ibi bihugu bya afurika bigumye biri mu ngorane eh, z'ubukene ingorane z'ubwicanyi ingorane eh, bidasanzwe ku buryo eh, Mm.
iyi afurika yacu yari eh, cyari cyari nk'ikigega cy'isi cy'ubutunzi eh, kuko turumva ko bavuga ko ngo afurika yari berise de l'humanité ariko muriko murabona ko ahubwo ariyo igiye ku a- ata- ataco ata abantu bariko barayihunga bajya mu bihugu bya buraya abandi bajya za amerika n'iki ariko hari ahantu ha- heza twashobora kuhahindura tukahagira heza gusumba eh, uko tuhabona uyu munsi Yego.
urabona abantu ah, bamwe barahunga abandi nabo ba- ba- batera ba- Mhm.
bajya mu bindi bihugu urumva mhm, mhm.
barondera bajya kurondera ubuzima ahandi kubera ko ubutegetsi buba butabyitwayemo neza yego rero ngira nti eh, hakwiye kuba ingendo yo gufasha yo gutwarira hamwe ingendo yo kutigungira ku butegetsi abantu baje hamwe kugira ngo turabe dutezanye imbere Yego.
hanyuma i- bino bihugu byacu tuzobisige ari ibihugu bikomeye cyane yego manirakiza bishobora kuba bya- bi- bi- bimeze nka amerika ibyo ntibishoboka rero mu gihe eh, tutavavanwe n'iyo ngendo yo kwigumiza ku butegetsi ingendo yo kuyikunda ibyo ntibishobora gukunda mu gihe tutashoboye guhindura iyo ngendo Yego.
rero rero Manirakiza.
eh, Nyamugera wafashe afurika ye urakoze cyane manirakiza ibyo wavuze ko afurika ari berceau de l'humanité wabivuze mu gifaransa bishatse kuvuga ko umuntu akomoka umuntu wa mbere na mbere ku isi akomoka muri afurika nimba ntibeshye manirakiza urakoze cyane
ego murakoze cyane ndashimye kandi eh, n'abatwumviriza bose eh, ndabifuriza ibihe byiza ndaba- ndabashimiye rwose kuri kano kanya muduhaye ye urakoze cyane pe metere bigirimana Eh, manirakiza wamwumvise hari utuntu twinshi yavuze harimo n'uruhare rw'urwaruka ariko hari n'abantu babiri bari muri congo congo demokaratike umwe ni jean damour aravuga ati nta gihugu nka tanzania ndabona kubera ko abandi bose bakunda indamu n'undi nawe witwa theophile mugabo akavuga ati muri afurika sindabona bahererekanya ubutegetsi usibye ahari tanzania abandi ni ukutubeshya kuko ubwabo ntibiyizeye bitewe n'amatwara yabo aba ari mabi batekereza ingaruka na manirakiza yabigaru- yabi- yabikomojeho byo gutwara nabi bigatuma bitera ingorane kureka ubutegetsi uyu nguyu nawe akongera ati baba batinya ingaruka byo urabivugaho iki
Eh, murakoze icya mbere nari nemeye yuko nja kubabwira amazina y'abahodera abakuru b'ibihugu eh, batari bashoboye kubashika ariko bashoboye gutanga Mhm.
ubutumwa bwabo biciye mu buhinga bwa none Eh, Mm.
ni umupfasoni yahoze atwara liberia ellen johnson sirif Mhm.
eh, na miguel miguel travada eh, wo- yahoze atwara igihugu ca sao tome principe Mhm.
Eh, nabo bakuru b'ibihugu babiri bari ba- bashoboye gutanga ubuhamya bwabo eh, ubutumwa bwabo biciye mu buhinga bwa none Eh, kuri ibi eh, bamaze kuvuga abamudondaguye eh, mpereye kuri manirakiza ibyo avuga birumvikana Eh, hari ikintu kindi yavuze gihambaye nagomba kugaruka ko yego Eh, ni iki cy'uvuga ati kenshi usanga abantu bakora nabi eh, ku buryo iyo hageze yuko bava ku butegetsi baba bariko eh, baca biyumvira bati none tujahe tubigenza gute iki ni ukuri cyane kenshi abaperezida usanga bigorana yuko bava ku butegetsi eh, usanga ari abantu bakoze ibintu bibi cyane eh, mu- mu gihe bariko baratwara Eh, ugasanga barivye igihugu ugasanga barakoze amaraso ugasanga baratoteje abo batavuga rumwe ugasanga rero iyo hageze ko ubutegetsi bwiwe ikiringo ciwe gitekanye n'amategeko gihera ntaheza ngo abone iyo azoja kubera avuga ati bya bintu niba birafatwa ndamaramara ndashirwa mu munyororo ndakurikirana ivyo nakoze burya rero mu mu- mu bintu bishobora gutuma abantu bubahiriza ibyo biringo biri mu mabwirizwa shingiro ni uko abatwara muri afurika bogerageza bagira akigoro eh, mu gutwara bakirinda gukora amaraso bakirinda gukora ibyaha bifatiye ku butunzi eh, mu kwiba igihugu n'ibindi kuko nibyo kenshi usanga eh, bituma bagira ubwoba ugasanga babona yuko bari mu mayira abiri niba ku butegetsi batagira iyo bazoja kubera ayo mahano baba barakoreye abanyagihugu baba barakora ibihugu batwara ubundi iyo ari umuntu yakoze neza n'akaba yakoze ibirengera ibirengeye eh, kuko abantu bose ntibaba bafise ingabirano zimwe kandi hari ibintu nokwita mu gifaransa context abantu ntibaba bafise amahirwe yo gutwara mu gihe ibintu bimeze neza bashobora guteza imbere ibihugu byabo Eh, ni kuvuga umuntu iyo turiko turavuga ibyo yakoze kenshi uraraba uti mbega yatwaye ibintu bimeze gute byari bigoye byari kumworohera n'ibiki muga hari ibintu bitagira insiguro ushobora kumenya insiguro zijanye no kumara abantu zijanye no kunyonyeza itunga ry'igihugu mugabo mwe ni ibyo ukuvuga ko atabirebire washoboye gukora ibyo birasaba kumvikana kandi nta muntu ukurikiranwa ni kubera ngo ah, hatakoze byinshi abantu bashima cyane abantu ntibama bafise impano zimwe Eh, mugabo ikindi nacyo eh, nagomba guca mvuga nyene kandi Mhm.
utavuze no muri iyo nama Eh, abakuru b'ibihugu abahoze ari abakuru b'ibihugu iyo bavuye ku butegetsi uretse nk'abo baba barakoreye amashano abanyagihugu barashobora kugira ubuzima bwiza bakabandanya banafasha uno munsi turabise bakuru bahoze ari abakuru b'ibihugu usanga ari abahanuzwa jambo mu bihugu byabo ushaka ku rwego rwa onu ushaka ku rwego rwa afurika kandi kenshi mu mategeko y'ibihugu barategekanye n'ingene abo bantu babaho bubashwe eh, ntiba eh, bakaronka ibibabeshaho bakaronka ibishobora gutuma babaho ba- eh, bafise iteka ibyo rero kandi twibaza yuko ari ibintu byiza nk'umuntu yabaye umukuru w'igihugu si byiza ko yohava asanga ari umuntu asigaye asega ari umuntu adashobora kwiyunguza ari umuntu adashobora kwakira abashyitsi ari umuntu adashobora gutembera Eh, nibaza yuko byoba ari bibi cyane hamwe nk'ubu hariho eh, ibihugu usanga ari abantu batwaye ibihugu usanga badafise bituma babaho mu iteka ku bijyanye n'abavuga bati eh, ni igihugu cya tanzaniya cyonyine eh, bahanahana ubutegetsi neza iki nibaza ko atari cyo eh, si cyo kuko ubwo burero bwose twagiye turavuga eh, burerekana ko hariho abantu bashoboye guhanahana ubutegetsi atanduru zivuze twavuze ibihugu bya liberia nigeria bene eh, twavuze niger twavuze n'ibi bihugu eh, nka nka sautome principe turaha ibindi bihugu bya ghana Eh, hariho ibihugu bya botswana ni kuvuga ubu rero uno munsi bugenda buba bwinshi na za senegare ni ubwo eh, abudurayi wade eh, mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi yagombye ku eh, kwigumiza ku butegetsi mu nyuma eh, abanyagihugu bafata ingendo yo ku- yo ku- yo kumutsindira mu matora hariho uburorero ka- eh, biboneka yuko atari bubi cyane Eh, biboneka yuko naho umuntu aba yagombye kunana iyo ata- iyo ata abantu bishwe iyo ibyavuye mu matora mu nyuma yavuye akabyemera nibaza ko bitaba ari bibi cyane kuko eh, twa ibihugu byacu biza biraca mu ngorane zitandukanye hari ibyo usanga byaciye mu bintu bibi cyane by'ubwicanyi Eh, turavye nk'uko rero ko uburundi ni igihugu cagiye kiragwa mu ngorane nyinshi cyane Eh, tukibaza rero ko mu minsi iza eh, ubu bururero izi nyigisho eh, zitangwa ziva hirya no hino zizoza ziratandukira ibyo bihugu bikiri inyuma Eh, mugabo ntihagire umuntu avuga ngo ni igihugu cya tanzania niko canke nta na hamwe ngo demokarasi ibaho mu- muri afurika hari ibihugu no munsi ni- ntibiri ku rugero rumwe mugabo turabona yuko hariho ibyo twofatira nk'akarorero nk'iyo bariko baravuga ibihugu bya benin eh, bakavuga ibihugu bya ghana bya botswana abantu batari bake baremera yuko biriko biraba amademokarasi akomeye niba za senegal biriko biraza za cote d'ivoire baracyabitugorana ariko hari ibihugu no munsi biboneka yuko biriko biraja mu nzira ya demokarasi eh, cyo kumwe n'igihugu ca niger twavuze akarero k'umuperezida eh, avugira hejuru akemanga ati jewe ndabisubiyemo ndabivuze kubivuga inshuro nyinshi kandi eh, mu butumwa bwiwe wewe arashika kure akavuga ati abantu kenshi bigumiza ku butegetsi iyo atataco bamaze eh, canke iyo bishe abantu eh, iyo eh, ati kandi bifite ingaruka mbi kuko bituma abanyagihugu b'ico gihugu bataronka uburyo bwo guhindura kandi yarasubiyemo aravuga ati burya abanyagihugu barakunda impinduka barakunda ibintu bihinduka Eh.
bimaze imyaka myinshi bw'umubatwara bati bakavuga bati byiza twobona eh, bihindutse ibyo nabyo ni kubaha ubwo buryo bwo kwintu ushobora guhinduka hama ikindi naco yavuze gihambaye yavuze ati nta muntu n'umwe ashobora kuba ntasubirizwa ati imana yonyine niyo idashobora gusubizwa umuntu wese ari ngaha ku isi arashobora gusubizwa nibyo umuntu ashobora kugira umuperezida tukabona ko ari mwiza cyane mugabe iyo amaze eh, kuvuga ati jewe eh, si- si- sinshobora gu- gusubirizwa eh, aho biba byamaze kuba bibi cyane aba yamaze kugira nk'akamana rero n'ubundi yahoze ari umukuru w'igihugu cya nigeria eh, goodluck eh, jonathan eh, nawe nyine yaravuze ikintu gihambaye ati burya rero abantu begereye perezida cyangwa abanyagihugu bari gusanga umuperezida ariwe bamwica bakamufata nk'akamana ati iyo umuntu rero wamaze kumwita imana ugomba none usubire kumutegeka ibindi bihe ati wewe yavuga ati yatanga impanuro avuga ati umuperezida ndi kumwubaha nk'umuperezida mbwa abantu ntibashika bamu- bamu- bamwita imana ati kuko hariho ibihugu usanga abegereye perezida canke bafite utwo bamusaba usanga basigaye bamufata nk'imana akavuga ati ibyo ntibishoboka bamaze kumwita imana rero emera imana kuko arazi imana yuko idategeye ko shari idabwirwa ivyo ikora muri ico gihe ni hamwe avuze ati nkeneye kubandanya kuva mu kwica abana yako nimuba mwamugize imana tukibaza yuko abaperezida eh, bomenya ko ari abantu bateza kubahwa abantu b'ingirakamaro abantu badasanzwe bagomba eh, mugari bushika aho bifata n'imana eh, kandi bakamenya yuko igihugu aba ari umurima w'isangi eh, kandi yuko ubutegetsi eh, si bo bonyene baba bukeneye haba bari mu migambo ya opozisiyo harwaruka rero ruriko rurakura Yego.
eh, ni kubaha amahirwe y'uko nabo bashobora kugerageza mu kurongora igihugu Mm. ariko se ubundi buriya tanzaniya ni urugero kandi kuva yagera yakwikukira ari ishyaka rimwe gusa umugambi umwe utegeka buriya ni akarorero koko
icyo ni ikintu gihambaye kandi muri iyo nama twarakigarutse ko eh Eh, ntibi- ntibikwiye kuvuga ngo hahindutse umuperezida ngo nyuma y'imyaka itanu nyuma y'imyaka icumi ngo hama haza umuperezida mushasha hari abantu usanga bafite amategeko atuma haguma hatwara umugambwe umwe haguma hatwara eh, umugwi umwe Mm.
muri icyo gihe iyo ntiba ari demokarasi koko ubu rero eh, nkavuga nti kubibisa eh, kubisikanywa kw'abantu siko konyine bukwiye kugira umuntu avuge ko ari demokarasi hariho aho usanga umuperezida ari umwe ugasanga demokarasi ntikomeye gusumba aho baza barabi- barabisikanywa ibyo rero byonyine numva ntibishobora gu- gu- kuba bikwiye mu bintu bigize demokarasi ni byinshi hari icyo cy'uko eh, abatwara ibihugu bahinduka mugabo hari n'icy'uko amategeko ataba igikoresho gituma hariho akagwi cyangwa umugambwe ka runaka ari ugumwa uri ku butegetsi ibyo muri tanzania ntacyo ndabizi ko kuri icyo cy'uko amategeko yubahiriza abantu bose mugabo eh, uwogerageza gusesangura akarondera n'icyo yogufatira ko eh, uno munsi rero ntibikwiye kuvuga ko demokarasi yo muri eh, tanzania ari akarorero mu gihe tutazi neza yuko mu byo bakora cyangwa mu mategeko ingene bayubaka ingene amategeko- ama- amatora bayatunganya Mm.
eh, nimba ata ngingo zifatwa zituma bahotora umugambwe woba atari sisitemu nk'imigambwe itari eh, idasanzwe iri mu mu butegetsi Eh, nk'ibyo byose umuntu akiza kubira abivuze amenye ati eh, kuko ni demokarasi ubundi ho kuba abantu bahindutse gusa ibyo byaba bikwiye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na maître bigirimana janvier n'uwo muri sosiyete sivile yari mu nama rero iniyame mu cyumweru gishize ni mu ndwi iheze Ku na- inama yabaye yiga ku buryo ibwirizwa shingiro itegeko nshinga ryubahirizwa no kubaha abaturage manda baba baguhaye hanyuma warangiza akazi bagushinze ukigendera nibyo rero turimo tuganiraho semana na egide abamfasha bambwiye yuko imirongo yabo yacitse none dukomereze kuri adonisi adonisi we urakomeye
ubwo ndakomeye uherereye adonisi we
ngaha i bujumbura Ye. nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo waha umutumire
Oh, cyari igitekerezo Mhm.
ego nagomba gutekereza kuri ibyo bintu bijanye na n'abategetsi yego
ego ndibaza nta kintu kinini yuko twokwirirwa baharira ibintu bya manda ngo ku mwaka ku mwaka baze bahindura Mhm.
Eh, ibiringo ntacyo byari bitwaye ahubwo mbona yuko bwiza umutegetsi yohari umutegetsi atwarira bose arondera inyungu za bose yego
ubwo hanyuma abayoboke biwe abaturage be baka- bakamwumviriza Mhm.
endera ku byo aba ariko arababwira mu gihe baba bavuga yuko ari umuco yego
eko bakamuyoboka hanyuma babonye hari ibitagenda neza naho akaba ariho babona guhindura nayo kuvuga ngo bapfe ibintu by'ikiringo si byiza cyane je numva ataco nobivuga ko kinini ibitekerezo vyanje bisa n'ivyo Ye. niko se adonisi kuvuga ngo Eko, ibiringo ntacyo hanyuma bitwaye ikindi ki- ikibazo yego
eh, ikibazo ntumbereza kuri uwo mutumire Mm.
yariko atubwira ko rero no ku bihugu vya Benin yego byinshi nyine byo muri afurika Ah.
burya ntabwo hariho uko ku- ingeso y'ubundi ngo ntiyubake urugo aha
Ah, nta kwisunga ngo muri bene ngo bakora uku'u muri cade bakora uku'u ahubwo tworaba igihugu cyose cake navyo ibyo iba yitunganijemo Mm.
aha ni ukuvuga ndiko ntumbereza ku ibwirizwa shingiro Mhm.
ego ubu ni ukuraba nuko mbajije uwo mutumire mbega birakenewe yuko igihugu iki canke kiriya corabira ku kindi kugira ngo gishobore kugira diplomasi yisunze ikindi gihugu ivyo vyo Oya, oya, birakenewe. Niba Adonis, ntabwo ari- bikenewe, Adonis, byogenda twumvikane.
gute, bidakenewe naho Adonis.
atiriwe naho nyene murakoze adonis ntabwo Eh.
turi mu bya diplomasi ntabwo turi mu biki turi mu bya demokarasi A- ahubwo rero nyine aho ngaho Demokarasi.
aho ngaho aba ariho akubwira niba koko igihugu gishobora kurebera ku kindi mu rwego rwa demokarasi mu rwego rwo kubahiriza ibwirizwa shingiro nayo bya diplomasi byo ibintu byo- byo gucuruza ntabwo ari byo turimo urakoze cyane
yego nantandukanirize rero kuri ico ca demokarasi ye urakoze reka gusubize
sawa sawa metero bigirimana mubwire rero
murakoze ngerageje eh, ku- kwishura ku kibazo cya donisi ariko aribaza nibaza wagomba n'ikibazo cyiza cyo kumenya eh, mbega none demokarasi irerekeye eh, demokarasi yoba yerekeye ibihugu byose Eh, ibihugu byose biteza kubahiriza demokarasi Eh, kuri iki kibazo eh, igihugu cyose kigira uko cyitunganije ariko icyo tuzi ni uko ibihugu byinshi byo muri afurika byatoye demokarasi z'uburyo bitwaramo ni ukuvuga intwaro nyinshi zo muri afurika zihagarariye ku bya demokarasi kandi usanga ari ibintu byanditse no mu mabwirizwa shingiro si ukuvuga yuko rero eh, hariho eh, uburyo bwo gutwara buba eh, buteza kuraba ibihugu byose mugabe igihugu cyose inzira cyafashe ni byiza ko kiyubahiriza kuko akenshi usanga ibi ingorane tugira mu bihugu byo muri afurika eh, turandika amategeko neza amabwiriza ashobora tugashyiramo ibintu byiza mugabo kenshi ugasanga abantu babifashe nk'ibisharizo aho kubifata nk'uko ari amategeko bateza kugira pe kubera ko utubahiriza amategeko kuko umuntu aba yari yiyemeje eh, niho hacaba ikibazo Nk- nko kuri icyo nyine adonisi ndibaza ko namwumvise nibaza ko ari umurundi Mm, ari bujumbura nibyo
nko mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi biravugwa neza yuko intwaro y'uburundi ari intwaro ishingiye kuri demokarasi muri Eh.
ibyo rero iyo turiko turavuga ibya demokarasi eh, ntituba turiko tuvuga demokarasi yo muri amerika yo muri cad yo muri niger n'iyahandi tuba turiko tuvuga tuti demokarasi twiyemeje ko ibiyigenga n'iyihe hari ikindi naco nubwo ibihugu bishobora kugira utukeya usanga byisangije hari i- amategeko ntabanduka agenga ibya demokarasi ibyo kenshi usanga hari amategeko yamaze kubishika ko yaba amategeko yo muri afurika yaba amategeko yo muri nations unies ugasanga rero ibyo bya ibyo bintu nyamukuru ntabanduka eh, mu kinyarwanda mm, eh, bavuga ngo by'ingenzi Mm.
ibi ngibyo rero nibyo tuba tuvuga tuti bitezwa kudahara eh, aho ni ukwibutsa bimwe bimwe inzira ya demokarasi ivuga yuko hateza kubaho amatora eh, mu kiringo kanaka ni kuvuga hasi ati iyo wamaze kwemera yuko habaho demokarasi ntiwemere yuko nyuma y'imirongo y'imyaka itanu imyaka ndwi bivanye n'amate- n'iby'amategeko yanyu avuga ni byiza ko mutegura amatora kandi demokarasi ivuga yuko kuja mu matora zimwe ntibikwiye demokarasi ivuga yuko abanyagihugu bagira uburenganzira bwo kwitorera uwo bashatse kandi ibyavuye muri ayo matora akaba ari byo bishyirwa habona akaba ari byo bigenderwako Mm.
ikindi nacyo nta demokarasi ishoboka mu gihe hatubahirizwa uburenganzira bw'abantu ni kuvuga rero mwene ibyo bintu ariko ndavuga ni bya bintu ntabanduka ni bya bintu by'ingenzi abantu bose bavuga yuko ari abademokarate abantu bose bavuga yuko bari- bafashe inzira ya demokarasi mu byo gutwara ibihugu byabo bateza kubahiriza batabyubahirije tuzoja kuvuga ngo ntibakubwira ibyo muri cadi cyangwa iby'ahandi Mm.
ibyo ni ibintu biba ari ntabanduka mu gihe inzira y'ubutwara yawe wabuze ko uzotwara muri demokarasi ubundi ho demokarasi eh, si ibihugu byose biba byafashe iyo nzira kandi ibyo umuntu eh, yamaze kwiyemeza ni- ni bimwe nahera ko ni ngombwa wubahirize ibyo wiyemeje biba biri mu mategeko agenga igihugu cyawe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga kuri telefone dufite david david we
yego urakomeye
ndakomeye uherereye heza
ndi mu burasirazuba bw'u rwanda yego nuko igitekerezo igitekerezo nenda yego igitekerezo nendaga kuba ni uko ah, muri afurika biracyagoye ko hari demokarasi ya nyayo ihari ariko rero umutumirwa metero bigirimana Kuko- yatubwiye yuko hari ibihugu dushobora kureberaho ntabwo ari afurika Eh.
yose yego Eh, eh, eh, harimo nk'ibihugu nka bibiri nzi bifite demokarasi ni ibihe nka kenya yego
na south africa kandi muri kenya abantu barigeze kwicana kubera amatora
Ah, ariko icyo mbivugira ni ukuntu uriya mucamanza yatesheje agaciro ibyavuye mu matora yego
kandi aga- aga- perezida wari uriho ariwe no muri south africa icyo mbivugira ni- ni uko abadepite babeguje perezida wari uriho yego
mu gihe ahandi mu bihugu usanga perezida ariwe uvuga wenyine Mhm.
Ah, ariko se muri afurika y'epfo ni abadepite cyangwa ni ishyaka ryamukuyeho
ni abadepite
oya ni anc yamukuyeho
Ah, Ah, ntabwo ari abadepite ni anc yamukuyeho
ngarutse mu rwanda aho mu Rwa- mu rwanda
yego kugira ngo nta munyarwanda mu rwanda aho ku- gusimburana mu guhererekanya ubutegetsi mu mahoro ntabwo byari byabaho yego
Ah,
ariko haba amatora
haba amatora ariko ntawe wari wasimbura ngo haze umushyashya bahererekanye mu bihumbi Ubu bibiri mu bihumbi bibiri ntabwo perezida bizimungu yasimbuwe mu mahoro yeguye agasimburwa na perezida kagame
ariko yahise ajya muri gereza yego
Eh, murakoze david nawe urakoze cyane
Eh, ye noneho duhamagare na cedric hanyuma metero bigira imana aze kubabwirira rimwe cedric we
Miriyo neza Thomas Kamilindi.
Wiriwe, wiriwe.
Oye.
yego uherereye he bwira umutumirwa aho uri Mm, Jewe ndi Kampala Uganda ndaramukije emetre.
metero cedric yakuramukije
ndakuramukije cyane ye nu- Ama rero ego jewe ariko cedric uri umurundi nubwo uri i kampala
Ah, alo?
uri umurundi nubwo uri i kampala Yego ndi murundi ndi murundi ama ndi Kampala.
ye bandanya Yego. Yego nagomba ko kubaza eh, umutumire igituma eh, aba bakuru b'ibihugu bacu mm, ndavuga cyane muri Afurika eh, bihambirira ku butegetsi nkabaza ntibwoba biba ari ubwoba baba bafise inyuma bw- bw'akazoza kabo canke baba eh, ari ubwoba baba bafise bw'amatungo kuko ndavuga nti usanga aba- aba bakuru b'ibihugu bacu bafite ibintu byinshi cyane baratunze bagatunga bagatunga aba rero iyo ibiringo byabo birangiye bakagira ubwoba eh, bwo kurekura nagomba kubaza umutumire eh, ibi i- byoba biva kuki kuko eh, muri afurika nakunze kubona mu bihugu byinshi Mm.
ama eh, ikigira kabiri eh, mm, ah, demokarasi ibihugu byo muri afurika eh, ni- harimo ibifite demokarasi n'ibindi demokarasi nyine bavuga yuko baba bafite demokarasi mugabo eh, ari uguhendahenda cyangwa ari ugu- a- a- a- ari ukubeshya Mhm.
nagomba kubaza umutumire demokarasi ntibyoba ari ijambo abategetsi bacu bitwaza kugira ngo eh, ndavuga bahende abanyagihugu bato bato cyane bahenda baba bari kumwe berekane yuko bo bariko barakora neza gusumba abo basubiriye ariko bobo ba- ba- bakisumba iryo jambo rya demokarasi kugira ngo eh, bemeze abandi yuko aribo beza gusumba abandi ikibazo twange twaruko murakoze ye urakoze cedric nubwo kuri ku mpamvu zituma bagundira ubutegetsi metero bigirimana yari yabivuze ariko reka kwibwirire muri makeya nanone uko abibona yego urakoze cyane murakoze cyane eh metero bigirimana umwanya ni uwawe
murakoze mbereye kuri eh, cedric eh, reka avuga ati mbega ni ibiki byoba bituma eh, abaperezida eh, b'ibihugu bimwe bimwe bagomba kuguma ku butegetsi Eh, icya mbere cyoco ni uko eh, ubutegetsi buraryoha kenshi abantu birabagora kumva yuko iyo ari umutegetsi aja kuba umuntu asanzwe ibyo rero eh, bica bizana za ngaruka mbi z'uko eh, umuntu aca arondera ivyitwazo kuvuga yuko eh, yari afite amashanti akomeye yatanguye yatoyata mu nzira Eh, hari n'abavuga yuko eh, abashika kure ugasanga biyise intumwa z'imana shanke ugasanga bavuga yuko bavugana n'imana eh, n'ibindi n'ibindi mugabo kenshi mwe n'ibyo ni ibintu by'ivyitwazo Eh, ikindi naco gishobora gutera ingorane igatuma abaperezida ba- baguma ku butegetsi ni iki cy'ababegereye usanga kubera inyungu baronka mu mabanga baba bajerwe ugasanga kenshi bataye mu makosa abakuru b'ibihugu mu kubabwira yuko ngo abanyagihugu nibo bakeneye ngo ibi bintu bari barakora abanyagihugu barabishima ngo byiza bugumaho ngo igihugu izuba kiguye mu kaga cyangwa bijyanye no gukingira inyungu z'imigwi imwe ugasanga rero n'abegereye umukuru w'igihugu kenshi hari igihe baba intambamye ikindi cya gatatu kinari nicyo kinahambaye twari twanatubye ko ni iki cy'uko usanga abaperezida bamwe bamwe barakoze ishano mu gihugu mu gukora amaraso cyangwa mu kwiba igihugu bakagitoteza ugasanga aho kubera igihugu bakaryogira ngo kizamuke gitere imbere ugasanga igihugu bakibereye akaziri ugasanga igihugu cyasubiye inyuma cyane abantu barapfuye baragesera abandi baranyagwa ibyabo abandi amatungo y'igihugu aribwa mwe nabo rero baragira ubwoba nta muntu umwe baba bagifitiye icyizere kuko bavuga bati none twava ku butegetsi turira hehe ntitujya dupfungwa ibyo twibye ntibihava bica binyagwa abo twagiye nta ntihava batwihora n'ibindi n'ibindi ugasanga n'izo mvu rero nizo kenshi zituma abantu bihambira ku butegetsi cyangwa iyo babaye abantu bakunda amaronko cyane ugasanga abona yuko hariho amaronko yahora aronka yohava ataronka ariko kuri icyo nk'uko twari twabivuze inyuma y'ubuzima bwo kuba umukuru w'igihugu harashoboka ubundi buzima kandi bw'iteka bivana n'ingene abantu babyifashemo urasanga abantu bagira icyubahiro kandi bahagira icyo bamariye igihugu mu nyuma y'ayo mabanga yo kuba umukuru w'igihugu
niko semetire hano mu byo mwiyemeje harimo ko amashyaka ni ukuvuga imigambwe sosiyete sivile abamenyeshamakuru n'abaturage abanyagihugu muri rusange n'abakuru b'ibihugu yego bo muri afurika abo bose ni muri afurika tugomba guharanira yuko ubutegetsi butangwa mu mahoro none se ko iyo abaturage bahagurutse bakavuga bati umukuru mu burundi byaragaragaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu uruhande rumwe rukavuga ngo perezida nagumeho urundi rukavuga ngo naveho ngo ibiringo bye ibiringo bye bibiri birarangiye haba indyane abantu bitwa abagumutsi abaturage bazagira uruhare gute muri ibyo byose nimba ubutegetsi buvuze ngo abangaba baragumutse bigometse ku butegetsi
abanyagihugu uruhara rwabo rurahambaye kuko nibo bafise ubutegetsi ibyo mu gifaransa bita suzanete ni kuvuga iyo umukuru w'igihugu ariko aratwara aba yatumwe n'abo banyagihugu ni kuvuga agenda mu gifaransa babyita umumandateri watumwe ni nk'uko ajya amatora baba bagize hakavamwo amarezuruta akavamwo iby'uko umuntu yatowe ni nka porokirasiyo bamuhaye batigenda uduserukire ndaguha akarorero ko mu ishuri hariho bita umuderege do kasi ni kuvuga umunyeshuri aserukira abandi ni nk'uko twese twaba twari dufite ubwo burenganzira mbwa tukavuga tuti ntitwajya kuvugira rimwe kubera igihugu tugifashe nk'ishure dufashe ibindi bihugu byose nk'amashure igihugu cyose gifite umuderege do kasi ariwe twita perezida ni kuvuga uwo muntu rero baba batumye abandi si kuvuga ko biyatse uburenganzira bwose ku buryo atagenda muri ya ntebe yicayemwo akayimiramo ni kuvuga babuze batuzumara imyaka cumi ukirinda yuko iyo myaka cumi bamwe bagatuma babise bagatuma uwundi kandi kenshi mu mategeko atari make haba hari yuko umuntu amara ibiringo kanaka amara ikiringo kanaka nibyo hari ibihugu bikeya ibyo bitarimwo ubwo tukavuga tuti nko ku bihugu biba birimwo abaperezida bagerageze babyize ibyo birungo byabo biheze babisa abandi kuko niho honyine hashobora nicyo zonyine bishobora gutuma n'igihugu gitera imbere kuko iyo umuntu yari aratwara ibiringo dufate nka bibiri imyaka cumi cyangwa cumi n'itanu iyo ibyo biringo byiwe biheze ibyo atashoboye gukora muri iyo myaka byiza yubise abandi akaba aribo babikora ari nacyo bituma tuvuga tuti nta kamaro y'uko abantu batubahiriza ibyo abanyagihugu baba batumye kuko iyo batabyubahirije kenshi biramaze kuboneka ko abanyagihugu burya si abana hari igihe bajya hamwe bakavuga bati wowe ntushobora kubandanya kandi kenshi bivamo ibintu bibi urabye nk'ibyabaye muri sudani urabye ibyabaye muri gambiya muri arijeri ibyabaye mu burundi iyo byose dufatiye nk'akararo ko mu burundi nk'ubu perezida w'uburundi hari uno munsi nibaza yuko nawe nyine uno munsi yicuza kubona yari yifashe kujya mu bibiri na cumi na gatanu kuko uno munsi nta muntu amufi- aba- aba- hariho abamwubaha hariho abamwemera ibyo nta wubihakana yego mugabo uno munsi kuba hari- hariho igice cy'aba- cy'abarundi bari hanze y'igihugu kubera ingingo nk'iyoye nibaza yuko yafashe inzira mbi cyane iyo abona ababi- yabigerageje bakabimwankira yari kubona yuko kuko ibihumbi amajana ane by'abarundi bari hanze ni benshi cyane Mm.
kandi si abo gusa kuko n'abari mu burundi bose ntibamwemera kumva uno munsi ntibashobora kuronka umwenda bivugirira ahabona ari nacyo bituma uno munsi ubona no gusohoka igihugu adasohoka igihugu Mhm.
ibyo rero bizateza kwicibwa ababa bariko baratwara ibihugu bakamenya yuko abanyagihugu baba baguhaye ubwo burenganzira bwo kubatwara si kuvuga yuko batakigira ijambo nicyo bituma uno munsi ubona eh, hari ingorane zihari mu burundi eh, n'ibyo gutwara ibibazo bitaborohera kuko urabona yuko eh, uravye nk'inzara sike- isigaye iri mu burundi ukabona ingene abantu bicwa na malariya ukabona ingorane ziri mu mu- mu by'indero n'ibindi birabona ko igihugu gifise ingorane z'amafaranga yavuye yuko abantu bafashe uburundi bavuga bati ko muri ubutegetsi mwafashe ingendo yo kwita ingendo yo gutoteza igice cy'abarundi twebwe tubaye duhagarika ibyo gufashanya n'ibyo rero n'igihano kuboneka cyafatiwe leta y'uburundi kubera inyifato bagize yo kubahiriza amategeko shasha no kutubahiriza uburenganzira bw'abarundi tukavuga Eh.
rero tuti abanyagihugu barafite ijambo rikomeye abanyagihugu barambere amaze kuboneka yuko mu bihugu bitandukanye bashobora gutuma ibintu bihinduka kandi nacyo bituma n'ingwano yose umukuru w'igihugu nayo aba akomeye guteka yamaze kuyirwana n'abanyagihugu nibaza ko byiza yoca asokora akavuga ati genda ahagaritse Mu- nohanura yuko umukuru w'igihugu wese yobona abanyagihugu igice cy'abanyagihugu uko bangana kose bamaze kuvuga ngo twese turakwiyamije ntitugushaka ibyo byose uwo mukuru w'igihugu aragira ingorane kuko si kenshi n'abantu eh, kugira abantu barinde banubahuka kuko yuko biyamirije umuntu kenshi haba hari ibibazo bikomeye barinze bavuga bati turahagurutse turakwiyamirije nibaza kuri ibyo bibazo biba bikwiye gufatwa eh, ku rugero ruhambaye eh, kandi mu nkundire ngarutse ku by'uburundi Mhm.
eh, hariho abashobora kwibaza bati Eh, ni abantu batavuga rumwe na nkuru nziza mugabo si byo na gatoya eh, ndazi yuko ari intebe igeze ko bavuga ngo ni ubwoko bumwe ibyo si byo na gatoya abantu bamwiyamirije bari mu bwoko bwose ntibari no mu migambi itavuga rumwe gusa eh, n'utari ku butegetsi ahubwo bari mu mugambi we nibo bahavuye banafata n'iya mbere mu kwiyamiriza eh, ibyuko ahindura ibyuko awunyanga amategeko eh, mu ku- eh, mu gucakira eh, biciye mu nguvu ikiringo cya gatatu ikiringo cyazanye n'induru mu gihugu ye usibye ko hari n'abandi babivuga ukundi niko bimeze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda gutanga ubutegetsi mu mahoro kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ibiringo bya manda ntarengwa nibyo tuganiraho na metere janvier bigirimana metere janvier bigirimana ari mu runani rw'imiryango mpuzamahanga rwitwa tournoi la page rufite umugambi rero wo guharanira guhererekanya ubutegetsi muri afurika binyuze muri demokarasi mu cyumweru gishize yari mu nama iniyame muri niger yerekeye uko ibwirizwa shwing- ibwirizwa shingiro cyangwa se itegeko nshinga ryubahirizwa kuri telefone turi kumwe na kwizera kwizera we kwizera telefone yacitse dufate remo remo
karame karame urakomeye
You have 155.
remo nawe telefone iracitse noneho jean marie jean marie jean marie nawe sinzi ibyo ahugiyemo ubwo ngubwo nawe kwe- reka tube tumwihoreye ahubwo metere bigira imana muri ibi byose umaze kuvuga uruhare rw'abanyagihugu mwavuze muri iyi nama yanyu yo mu ndwi iheze muri niger mwavuze ku ruhare rw'igisirikari n'izindi nzego z'umutekano polisi inzego z'iperereza ibintu nk'ibyo uru ruhare rwo mwaruvuzeho muri demokarasi
Eh, twararuvuzeho eh, kuko eh, mu bintu bijanye na demokarasi hari ikindi kintu umureke twari twashimangiye ko gihambaye Mm, ni by'uko eh, habaho gutandukanya eh, inzego ibyo bita separation de pouvoir hakabaho urwego rujejwe iby'intwaro hakabaho urwego rujejwe gutora amategeko eh, n'uruje- n'urujejwe ubutungane no kubahiriza amategeko muri izo nzego rero eh, ni byiza ko zimwe zose ziba zifite ingufu zituma eh, ziko zidegembya mu byo zijejwe kenshi turamaze kubona ko mu bihugu bya afurika habaho ikibazo kijyanye no kubahiriza ubutungane ngo bukore bwigenga ari nabyo kenshi bishobora gutuma nko mu masentare no kubahiriza amabwiriza shingiro hari igihe usanga iyo badahagaze neza kenshi bakabahengamira ku ruhande rwari baratwara ugasanga barononye ibijyanye na demokarasi kuko iyo ari urwego rwashyizweho kugira ngo rwubahirize ibwirizwa shingiro iyo bibonetse ko ari umugambwe cyangwa umukuru w'igihugu agomba kurenga ibyo bwirizwa shingiro urwo rwego rwateza kuba rufite ingufu zo kumuhagarika kumubwira ruti wowe ntufite uburenganzira bwo guhunyanga ibwirizwa shingiro ibyo rero turacyari kure kuri icu tukibaza yuko n'ibyo bikwiyemo kuba mu byo abatwara ibihugu bamenya yuko bikenewe kugira ngo igihugu gitekane kugira ngo gitere imbere ni ngombwa ko haba ubutungane bwigenga ku bijyanye n'igisirikare twaravuze neza yuko igisirikare gikwiye kuba igisirikare gikingira abanyagihugu bose si byiza yuko igisirikare kiba igisirikare gikoreshwa kugira ngo gihonyore ku gakanu abatavuga rumwe n'ubutegetsi shanke abo ubutegetsi butabona neza tukifuza yuko igisirikare kiba igisirikare porofesiyoneri igisirikare cyubahiriza ubwigenge bw'igihugu kiraba yuko imbibe zicungerewe kandi kidakoreshwa mu kugira ngo cyice cyibe cyangwa gikora ayandi mabi mu gushaka kw'abanyepolitike cyangwa umugwi w'abanyepolitike naho rero twavuze yuko igisirikare gikwiye kuba igisirikare gikorera abanyagihugu bose cyangwa amategeko yose navuga mabi na cyane cyane iyo amategeko aza akandamiza umunyagihugu muto muto atagira ubundi buryo bwo kugira ngo ashobore kwikingira yego ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na emmanuel naboneze iyi tubanzirize kuri emmanuel emmanuel we
yego uri hemanwe
ndi hano mbere hano mu rwanda mu kihe gice cy'u rwanda se
mu karere ka nyagatare aho ni mu burasirazuba
eee ni mu burasirazuba yego ikibazo cyangwa igitekerezo
urumva igitekerezo kuri ayo makuru urebye ni ukuyishimira ko ayo makuru mutugezaho tubona natwe arishinga
efemu mwongeye kuyumva efemu y'ijwi rya amerika mwongeye kuyumva
hafi natwe twayifatisha neza ye biri mu nzira barimo kuyikora manwe urakoze
mutugirire vuba ye uyu munsi cyangwa ejo rwose biraba bitunganye nuko manwe turabategereje ye noneho duhamagare onezima onezima onezima urakomeye
ni amahoro uherereye he onezima we
ndi mu burundi mu ntara ya rutana ye ikibazo cyangwa icyiyumviro
icyiyumviro ni ukubandanya ni uko mubandanya mudutohoreza amakuru meza ameze neza kugira tugume tumenya uko ibintu by'igihugu cyacu byifashe ku mwanya ku mwanya si byose dukora nubwo ukuntu mubyifatamo yego nubwo yego efemu ubutegetsi bw'u Burundi bwayihagaritse efemu y'ijwi rya amerika babuza n'abanyamakuru bacu gukora ariko rero turagerageza tukabagezaho amakuru dufatanije namwe mwese abanywanyi b'ijwi rya amerika mukatubwira uko bimeze kuko kandi koko amakuru ni mwebwe ntabwo amakuru ari abategetsi gusa amakuru ni abenegihugu ni abanyagihugu ubwo rero mujye mudufasha tumenye ayo makuru hanyuma tuyageze no ku bandi bo mu burundi bamenye ahari mu rutana ibyabaye bamenye bururi ibyabaye nuko onezi murakoze
sawa sawa nuza turabarondera mu gihe tubona amakuru twobaha ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kubahiriza ibwirizwa shingiro itegeko nshinga ku birebana na manda nibyo tuganiraho na metere janvier bigirimana niko se metere urwaruka urubyiruko wigeze kurukomozaho uvuga yuko abategetsi baguma ku butegetsi kandi hari urwaruka rurimo ruzamuka narwo ruba rufite inyota ruba rufite icyaka cyo cyo guhindura ibintu uruhare rw'urwaruka muri demokarasi ni uruhe by'umwihariko muri ibi bihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga binini
uruhara rw'urwaruka ni uruhara ruhambaye cyane kuko urwaruka nibwo ruba rugizwe n'abanyepolitike b'ejo hazoza wagomba kenshi n'urwaruka usanga ruri no mu migambwe ikintu rero dusaba urwaruka kandi cyanavuzwe no muri iyo nama ni uko urwaruka rwama ruzi yuko iyo igihugu kiratwarwa nabi cyane cyane ibihugu byo muri afurika bifite ingaruka mbi kuri urwo rwaruka nyine kuko iyo ariko haratabaga igihugu iyo igihugu kiriho kiribwa iyo igihugu kiriho kirajya mu njyane ejo urwo rwaruka nibwo bizogora mu gutwara icyo gihugu bisigura yuko uno munsi bakwiye gutangura kuja muri iyo miryango politiki bakayijyamo cyane mugabo bakajya muri politiki ituma bahindura ibintu bitegurira guhindura ibintu ntibajye muri politiki yo gukurikira gusa ngo ni kubera jewe nitwa ko ndi mu muganga kanaka nkumva gukurikira ibyo bambwira byose nja kubikora bambwiye bati jya gukubita naka bambwiye bati jya kudendereza naka canke gira ibi n'ibi bidahuye n'amategeko bamenye ko buba ari nk'uburozi baba bariko barajya tugasaba yuko urwaruka ruja muri politike rukayikunda rukayikurikirana mugabo rukaja muri politike yubaka yo kwiyumvira guteza imbere igihugu kugira ngo bakuru babo uno munsi bariko baratwara ejo mu gihe bazoba batakibishoboye bamenye ko batezwa kuba bariteguye imbere y'igihe kugira ngo bashobore gutwara ibihugu byacu babitware neza ikindi nacyo gihambaye kurwaruka ni uko urwaruka nibwo rwinshi mu bihugu byinshi byo muri afurika ni kuvuga urwaruka rugiye hamwe rukagira urunani rw'intamenwa nabo banyepolitiki bushobora kubaho ubutumwa iyo bari batwara ibihugu byabo nabi nta kibazo urwaruka ruja hamwe kugira ngo rutange intumbero rutange rusabe y'ingene ibintu bihinduka igihe biriko bigenda nabi cyane cyane tujarabye mu by'indero ingene indero ibitunganijwe ingene ibya politiki biba bitunganijwe urwaruka rurafite uburenganzira mukabwira n'ibyo bishoboke ni gutanga iyo politiki bakayikurikirana bakaja hamwe mu mashyirahamwe y'abanyapolitiki cyangwa ya politike bakamenya ingene ibihugu itunganijwe bakarondera n'uburero bwiza kugira ngo ejo mu kirundi baravuga ngo ntawigana uwagaye ntacyo byaba bimaze yuko ibyo boza guhindura gusubirira abanyepolitiki baba bafite uno munsi badashima ibyo bariko barakora mu gihe baza gukora ibisa n'ibyaba hari uno munsi cyangwa bazokora ibiri munsi yabo kenshi rero umuntu iyo agomba ku kintu kizohinduka we nyine atangura mu ngendo yiwe guhindura kuko umuntu kenshi uba ari ubeshi abantu bavuga ngo ibintu byogenda uku mugana bo mu ngendo zabo mu byo bavuga mu byo bakora cyane cyane badashobora kwerekana ko batandukanye n'abantu twavuga yuko bakwiye kuba rero abantu b'akarorero ni hejuru tuzoronka abategetsi beza b'akarorero babihera uno munsi ntiyibaze ngo afite imyaka mirongo ine mirongo itanu cyangwa amaze gutwara umugambwe ushaka gushinga umugambwe ngo ntihazeho umuntu w'akarorero nimba uno munsi adashobora kurongora abandi ngo batunganirize nimba uno munsi adashobora kwitaho ibya politike nimba uno munsi adashobora kwitaho ibyo gukunda igihugu ushaka gutunganiriza igihugu ntiyibaze yuko ejo hariho azoca byiga haca imenya nibaza yuko mu bikora uno munsi barindiriye ejo hazoba ari kera
mu masogonda nk'icumi gusa sosiyete sivile yo noneho rero ifite uruhe ruhare mu masogonda make cyane kubera ko sosiyete sivile baravuga ngo igiye guhanura abantu ngo igiye muri politiki
abo ni nibaza ko ari abantu batazi akamaro cyangwa ibikorwa bya sosiyete sivile sosiyete sivile aho itandukaniye n'imigambwe ya politike ni uko yo yo idaharanira ibyicaro byo kuja gutwara ubundi ho sosiyete sivile nta na hamwe yimiriwe irafite kuvuga ku burenganzira bw'abanyagihugu bwa burenganzira bwa politiki canke bwo mu bindi iyo turiko turavuga kubariza ibwizwa shingiro niyo mushinge w'ubuzima bw'igihugu sosiyete sivile itavuga ku buzima bw'igihugu itavuga ku bibabaje abanyagihugu nibaza ko ataciyeho bimaze rero ntihajya bazosubira buza barabyitiranya sosiyete sivile ako tukayisaba yuko yobandanya ikora igahimiriza igasemerera ikigisha kuko n'ibyo kenshi usanga ibiriko irakora radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda metero janvier bigirimana ari mu runani rero tunora paje ruharanira ko demokarasi itsimbatara no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro metero bigirimana janvier ndagushimiye cyane namwe mwese inshuti zacu ndabashimiye rwose metero umugoroba mwiza rero
mugoroba mwiza thomas mirindi n'abari baratwumviriza bose ijwi ry'amerika ngaho rero mwese mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama